بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التجريد الصريح لأحاديث جامع الصحيح كنه كمغرب درات بكر أبن الرائد ديبنا كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة مكة والمدينة كتابا وإي صلاة الرانوفا سويا في مسجد مكة مسجد مكة مسجد الحرام كجد مسانت وإي صلاة مسجد مكة كيسته راف دبة والمدينة مسجد مدينة مسجد النبوي سان كيسة واي صلاة تهران دبتيا ورن آبتين اللي ربي هاد آبو هاد آبتس ربين اتديبسي يرو هدو كيسا نها صلاة جسو باب فضل الصلاة باب صدرك صلاة رانو دبتو في مسجد مكة مسجد مكة كيستي والمدينة مدينة كيستي darajaa qaba akka malee achi dhaqanii salaatuun akka malee sawaaba haganan jedhamnetu keessa jiramee hadiis nu nu barsiisaaya عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد إن جبه فمتو الرحال خورا إن جبه فمتو يا رحال جت جمع رحل وهو البعير كالسرج للفرس hooran gaalaa in jabeeffamtuya akkana jechuun muraanni riwaayaa muslim keeysatti ilaa salaasati masaajidin lissalaati fi duuba innamaa yusaafiru innamaa yusaafiru ka imala bahamu cibaadaa godhuuf imala bahuun in jirtu fe'aa fe'atanii ilaa salaasati masaajida gama masjida sadihii maleeya hooran jabeeffamtee in deemsu imalan bahan ziyaaraa goona jedhanii yoo masjida sadi taate malee bakkummaan ati itti fe'attee ziyaaraa musaafirummaan itti baatu bakka sadi malee dhoorga masjida sadi malee bakka biroo ziyaaraaf dhaqanii fe'atanii deemuun dhoorgaa jechuudha akka kunoo namni biyya heddurraa dirree sheekanaa Huseen jedhanii fe'atanii dhufan sani dhoowwa. Imala bahuun hin jiru. Masjiduma sadi qofa ziyaaruuf imala bahuu. Malee imalaa jedhanii deemuun daldalaaf ni deeman. Cilmii baratuuf ni deeman. Ziyaaraa jedhanii masjida sadi malee deemuun hin jiru imala bahanii. Masjidni sadeen kami al masjidil haraami masjida kamajaa sida kamajamaa kana malee ka Ka'abaan keessa jirtu jechuudha. Masjida Ka'abaan keessa jirtu kana masjidul haraam. إيسا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء كرب جلسان قاهي مسجدك مجاك بسان توقو إيسا نبي الله إبراهيم إجاره ومسجد الرسول مسجد رسول التملي ملنبهن فمدينة أكيس تجرك نبي محمد إجاره كان والمسجد الأقصى مسجد الأقصى فقوته كإني مكة مدينة رفقو أوسني masjidul aqsaa malee imala masjida sadii kana malee ziyaaraaf bahuun hin jiru yaa masjida sadii kana ziyaaru masjidul aqsaan beeytul maqdasi gaahi duuba masjida keessatti salaanna jedhanii ni ziyaarra jedhanii wanni tokkonuu imala bahuun hin jiruu yaa akkasuma qabrii wahii ziyaarra jedhanii imala bahuun hin jiru yoo masjida sadii kanatti imala bahan dhoowwaan hin jiru jechuudha dhoowwaan hin jiru silaa namni makkaa hajjiif deemee madiinarra bahee masjidul aqsaa ziyaaree achiin galee maasha allah lawaan akkan bareedu rabbiin guyyaa tokko gaafa akkasii fidee muslimtoota mara haa argisiisu وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة صلاني في مسجدي هذا صلاني مسجدك يكن كيسة تاتجد فردا أو نفلا سنة هتي واجبة هتي سلاني مسجدك يك مدينة آتنا كيس تتاتي خير الرجالت من ألف صلاة كما صلاة الرجالت فيما سياه وان مسجدك أنا مليجر مسجدوت برر kuma salaataa irra caaltiya salaata kuma irra caalti jechuudha salaanni masjida rasuulaa keessatti salaatan takkittiin khayrun isinni caalti min alfi kuma salaatin salaatarra caalti fi maasiwaa kuma masjida kana malee jiru keessatti kuma salaatarra caaltiya salaanni takka taas keessatti amma masjida rasuulaa keessatti salaatanii salaata asii kuma tokkorra caalti jechuudha salaata masjida kennaa kana kuma tokko namni amma achitti magriba salaate magriba nu salaanne kana ka kuma tokko nu salaannetu salaata tokko masjida rasuulaa keessa salaatametu irra caalaya yoo salaanni magribaa sawaaba kudhan qabaate salaanni kumaa hagam qabdi jechuudha kuma kudhani salaanni kumaa kudhan qabdi jechuudha kuma kudhan kuma kudhan argatta duuba takkittiin achi asis salaattee kum kudhan argatuufati magriba hagam asis salaatuu qabda magriba kuma takka jechuudha magriba kuma takka yoo salaatte kum kudhan argatte achitti magriba tokko yoo salaatte hagas argatte jechuudha illa almasjida alharaama masjida kamajaa qabu yoo taate maleya masjidni kamajaa qabu suni inni salaata inni ka ka amma kamajaa qabu masjidul haraami sun فإن الصلاة في خير من الصلاة في مسجدي جد رسول مئة صلاة صلاة إباني صلاة مسجد رسولا كيف تجرسوني كينا رقمين جال همان كينا كان الرجال ammoo masjida makkaa keessatti tokkichi salaatame suni masjida rasuularra dhibba takkaan irra caala yoo masjida rasuulaa keessatti magriba dhibba tokko salaatte masjida makkaa keessa magriba tokko achi salaatte wal qixa jechuudha. Amma bakki isin maasisii godhuuf isin nu barbaachisu waliin bakka ta'an. Yoo masjidni rasuulaa masjida keenna kana magriba keenna kaadha nu salaanne kana kuma tokkoon nurra caalu. Isumaa kuma tokkoon nurra caalu sani yoo makkaa dhaye makkaa sun kama rasuulaa kanaayyuu dhibbaan irra caale keenna kanarra haga ka makkaa caalu beekuufi. dhibba kumaan yoo dhoofne keennarra ka makkaa caalu ni beekna jechuudha. Namni irra caalaa ma dhibba takka dhibba takka mo'achee oolu. Humni bakka dhibbaa hagam sallamni yoo waliin dhoofne amasii toofiik ni argannaa kuma dhibba takka jechuudha. Salaata magriba kuma dhibba takka ka asi salaannetu tokkicha makkatti salaanneen wal qixa ta'a jechuudha. Immoo kumni tokko ka asi salaanneen salaata tokko ta magribaa ta madiina salaanneen walqixa tahaa jechuu kan naafuugaa biznaza yookaan daldala akiraa jabaan achi jira jechuudha. Kun dhibba takka magribaa si salaatu moo takka achi salaatu umrii keetii irratti yoo rabbi si hire qeebaltii yoo jiraatte bakki silaa namni vaakeeshina dhaqu muslimni achi sababa taphaan argatee deebiure maa gara biraa deebi laachi dhayxeetuma kun dhibba tokko laa hawla walaa dhoofte rabbi si hiree deemuu tanan waa godhu. باب مسجد قباء باب واي مسجد قباء الرانوف دبت يا مسجد قباء مدينة كيس إني مسجد رسول درا قد آب يرو مدينة أتقل بني عمرو بن عوف كيس جنا درا يو مدينة قالوا وصوبك مسجد إفيت إجارة نبي محمد إنجين حاجة بني النجار أفليتشين فوئين torbaan lama bakka tana madiinama keessa maddii takka bulee masjida kana achitti gadi dhaabate isa عن ابن عمر أنه كان ابن عمر راودي فمن عمر كن تهجرا لا يصلي كان صلاة لته من الضحى صلاة وارر صلاة إلا في يومين قيا لما كيسة ملي صلاة يا صلاة وارئ كضحى كان قيا ملما صلاة قيا لما قيا لما أنبنا يومي في يوم يوم يومي يقدم قيا طف صلاة بدل يومين راغونا يومي قيا يقدم طف صلاة قيا طف ملين صلاة يجو إلا في يومين إلا في يوم يقدم يجو قيا طف كيسة ملين صلاة مكة قيا طف كيسة ملين صلاة يا قيا ما مكة طف مدينة راكئة أمرا طفنا يوكني hajji dhufina yoo makkaa dhufu malee abdullah ibn umar salaata waariin salaatuya yoo makkaa dhufu salaataya fa innahu abdullah umar ibn umar kun kaana ni tahe yaqdamuhaa ka makkaa tana dhufu tahe duha yeroo waari'eya yeroo waari'e makkaa yoo karaa deemaa dhufe makkaa diqqo achi buleetuma yeroo waari'e dhufa makkaa tana inni aadaa isaati akkanatti yeroo ofii galfatee yeroo waari'e dhufa yaa makkaa tana فيطوف ننانو بالبيت بيت رنان وطواف القدوم طواف يرو درا مكة سيناني كدراسا نانو يا طواف القدوم جلنين كدراسا دوبا بيت الكعبة نانو ثم يصلي صلاة ركعتين ركع لما خلف المقام دوب مقام إبراهيم صلاة يا سنة الطواف دلقا عمر الرئيسين تكا yoo xawaafa torba godhee fixatee irraa bahe maqaama ibraahimii fi qiblaa idduutti maqaama ibraahim dhiise maqaama ibraahim duuba dhaabbatee qiblaa fi fidduu maqaama ibraahim godhee beeyti fuula deebi'ee salaataya duuba inni kanuma yeroo yeroo duhaati xawaafuma sunnama xawaafaa kana inni waarima sunnama waare itti herregate walumarratti niyyaan isaa tokko tahe jechuudha duuba ويوم قيا ملي صلاة أمس يأتي كره مسجد قباء قيا مسجد قباء ره ملي صلاة وارئ صلاة يا قيا انتك قيا مكة ره قيا كونو ويوم يأتي قيا ره ملي صلاة مسجد قباء فإن عبد الله بن عمر كوني كان نته يأتي مسجد قباء كره ته كل سبت مر قيا سبت إتو رفيا قيا سبت مرايو masjidul qubaa'a kana dhufa inni yaa guyyaa sabti duuba dhufee yoo achi dhufe fa'idaa dakala almasjida masjida qubaa'a yoo seene kariha ni jibba abdallah ibnu cumara kuni an yakruja bahuu ni jibba minhu masjida qubaa'a sanirra hattaa yusalliya hanga salaatutti fi isa keessatti aga salaatutti hin bahuya takka seennan guyyaa sabti achi seenee ziyaaraa masjida qubaa'a yoo godhe haga keessa salaatutti hin bahuya صلاة جاء حديث كيف صدق من خرج حتى يأتي مسجد قباء نمني من الرى ودأتي به مسجد قباء كدك فيصلي في كأتك ست صلاة كان له عدل عمرة أكنم عمرة دلقي ثواب كثير كثيرا عمرة ما لك أنا سي أك نلاي نسانا ور مدينة مسجد قباء يركني صلاتني إن أركتيا الصلاة في مسجد قباء كعمرة كعمرة جت تجد سبريدا وكان يحدث كأوديس يا عبد الله بن عمر دوبا كان دلقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي كان ته يزوره فمسجد قباء زيارته راكبا هال يابتا تهيني وماشيا هال ميلان ديما تهلين زيارة ويا سبت إمرا يرو يابي أرقاتو إذا قري يابين ديما yeroo garii miilan deema masjida rasuulatiif achi duun taqriiban maayila sadi hintaatu maayila sadi jechuudha masjida rasuulatiif qubaa idduun maayila sadi miilan deema rasuuli maayila sadii kana asirraa amma aga daawun taawun kana aga agasu asirraa agasu aga walakkaa isiisan maayila sadi agas deebee miila nabi muhammad ziyaaree deebi'aa sabtii cufa takkallee osoo hin wakaana يقول له وكان يقول له وكان ابن عمر نتهي يقول كجدته له توب يقول له وكان ابن عمر يقول له راكبا وماشيا وكان ابن عمر يقول له إسان كجدته درسك ساتي إنما أصنعك أن دلقوا كما رأيت وكما أرجد لك أصابي صابتتي يصنعون كدلغنيا وكان يقول له كإسانجر وكان ابن عمر يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا يصلي توبا أكن جل ابن عمر وكان تهي ابن عمر يقول كجل له إسان كجل تهي أدرس جساتي إنما أصنع بركة أن دلقوا كما رأيت كما در أرقد لك أصحابي واهلوان كي يصنعون كدلق جد يو مكة دفن صلاة يو قباء دفن صلاة ولا أمنون أورق جد عبد الله بن عمر أحدا تكون ما أن صلى صلاة الران أورق في أي ساعة في أي ساعة يرو تاتيها تاتو شاء كإني فلكيس صلاة الران أورق من ليل هل كان يرون سنتهت يوم مكة دفن أو نهار غيرا تهت يروما تاتي تاتاتك إني كيس صلاة في نما تقول لين أوجه غير ألا تتحروا يو إسان هملو تاتي ملي صلاة إسانتي طلوع الشمس يرو أدوم باتو في ولا غروبها جزيتين إتيون هملي namni bakkaa dhufe yeroo fedhe haa salaatu irraan dhoowwu jedheen yeroo fedhe fi ayyata sa'atin shaa'a san amma salaasu saa'aatin nahaa rasuulullaahi yeroo sadi ka rasuulli salaatuun dhoowwe jira izee aduun baatu izee walqixa geettu izee aduun dhiitu san du'allee keessan waalinaa yeroo san hadiisa jedhu jira lam numar duuba nama makkaa dhufe yeroo fedhe keessatti salaaturra walaa amnahum dhoowwu ahadan tokkoo namaa an sallaa salaaturraan dhoowwu fi ayyati fi ayyi sa'atin yeroo fedhe keessatti fi ayyi sa'atin yeroo mataatti haa taatu shaa'a ka inni fedhe min alleyli aw nahaari yeroon sun akkanirraa tahitti guyyarraa tahitti hin dhoowwu jedhe غير ألا يتهروا حملوا ملئت صلاة ثانية طلوع الشمس لا غروبها فليصلي في وقتهما غروبا فيصلوا في وقتهما وقت ما صلى ماني صلاة ملئ نم نجزي في صلاة جل أول التجيب أول التجيب إني سنة سببا قبل لي إرو كان كيسة تريد أول يجو يوادون باتو يوادون إيتوما أول تنافي yoo hamile akkasii qabaatini yeroo fedhan salaatuu danda'anii inni guyyama lamii kana duhaa salaata jedhama gaafa sida qubaa dhaqun salaata gaafa makkaa dhufu ni salaata guyyaa lamii kana malee salaata duhaa salaatu jedhan abdallaa ibn umar باب فضل ما بين القبر ما بين القبر والمنبر باب درجة ما بين القبر وان ادو قبر رسولتي والمنبر أما اللي منبر رسول ادو درجة اسين قبضها ما بين القبر وان ادو قبر رسولتي والمنبر وان منبر إساك إنه خطوة الرجل ادو جرو يجو سيدا مدينة bakka rasuulli itti qabbarame mana isaa keessa bakki ammallee rasuulli khutbaa itti godhullee masiin itti maxxana ni jira ammallee minbara akkasumatti jira darajaan karbeeta biroo afan ka masidaa malee roowdaa bakka jedhamtu haga saniddu karbeeta bifa addaa afan darajaa qabdiya idduu minbara rasuulatii fi idduun qabrii sun darajaa isiin qabdu jiraya dachiin haynisu masjida rasuulaa keessaa haga santu darajaa addaa qaba qofatti عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي والندو منكياتي ومنبري والندو منبركية منكية في منبركية الدوني روضة نسين شفه من رياض شفه وانا الجنة الراتات جل رسول جسيني شفه ما شفه جنة الراتات شاهد روضة من رياض الجنة الآن أم مايو ما caftee caftee jannata irraa ta'a. Oow tacuudu ilayha yookaan fuuldura keessa caffima jannata deebi'uuf taasiya. Duuba yookaan nama achi keessatti ibaadaa godhatee fi caffima caffee jannata akkana taa'uil akkana godhurra siin caffima caffee jannata irraa ta'a. Rasuullu jedhe. Wamimbari mimbarri kiyya taha calaa hawdi naanniga kiyya irratti tahe jedhe. Mimbarri rasuulaa kan amma dhaabatu suni hawdii rasuularra jire. Hawdii rasuulaa haadha بعينه على هود نهر الكوثر لقى كوثر سن لقى كوثر إنا أعطيناك الكوثر لقى كوثر مكان ساجد أبو سيكنين دوبا إني بشان نساء أنا نرق أدي دوبا إني مئة نساء دايمر مئة هدوم مني كبايا يوكا ويلكا أتشر جروت هدوم مني أرجي جال نبني كبايا ما توقو أتشر أبي أبد الآبدين الإيبوت waan dheebu jedhan waliin hagu duuba asirra jiraa jedhe minbarri kiyya kun kanaaf gaa namni masjida madiinaa dhaqee dura gaa yoo masjida rabbiin nama geesse achumatti rakaa lama salaatanii rabbi kadhatanii eegas gama qabrii rasuulatti gadi bahanii assalaamu alayka yaa rasuulallah jedhanii ta abbaa bakreet taranii assalaamu alayka yaa abaa bakri jedhanii assalaamu alayka yaa umar alfaaruq jedhanii biraa bahan jechuudha biraa alaga bahanii eega ala gabbaan fuula qiblat deebi'anii rabbi kadhatanii ziyaaraan haga sumata masjida madiinaa keessa jiru sun salaata waajibaa achis salaatuya darajaa guddoo qabdiyya darajaa guddoo qabdi gaa inshaallah rabbiin warra achitti argamee bakka san ziyaaru numaraa rabbiin haa godhu baabuu kitaabu lacamali fi salaati kitaaba waa daddalagu fi salaat salaata keessan waan tokko tokko daddalaguun ni jiraaya waa dalagu osoo salaata jirtu xiqqo waa daddalagu باب ما ينهى باب وان اورغمو اتمنا من الكلام ها سورا في الصلاه صلاه كيست اورغا ها سوا صلاه كيست اورغا تهيتو جرايا ها سوا الذكر ايه فقرات القران وما انقبو قد اورغا تهجرمو توبا دلغان نما هي من كلين دي قدي قدي جر عن عبد الله ابن مسعود قال عبد الله ابن مسعود اكيد بالرجاله كنا نسلم كسلام من نتانج على النبي صلى الله عليه وسلم رسول الرسلام منا وهو على رسول في الصلاة صلاة كيجرون الرسلام منا جد دور دور مسجد يو على أفني نما صلاة جرو أرقان السلام عليكم ورحمة الله جل نما صلاة كيجر يون سلام قافن رسول فيرد علينا فيرد نديبس علينا نرت رسول نديبس جنا دوبا نرت ديبس سلامة ويأمرنا بحاجاتنا حاجاتنا للوججنا صلاة وكيسة قراءات صلاة وكيسة كسيت وانا كسيت لقول يلئت وفرة صلاة الديبيا قاف دروا كانت رسالان صوت وصوتا شريعان نما برسيم وكتت ليدا برتك جدا صلاة هاسوا قاف دروا akkuma namni ishaa galleef daqiiqa shanii furnii san haasawaan solaachisaa nu barsiisa eegas cal'isaa jechuun dhufte jechuudha. Suuraa hagas illee namni cal'isuu hin danda'u maslahaa rabbi beekee hagasumallee biyya namni hin cal'isu. Suuta suutan haa barsiifnu jechatu rabbi biraa tahee suuta suutan baranneera. Ri'aa akkanaa ajaa'iba. عبدالله بن مسعود أكيد فلما رجعنا وكما ديبنا من عند النجاشي ملك النجاشي جدا مبرا يو ديبنا جدا ملك الحبشة دوبا إلى مكة من الهجرة الأولى أو إلى المدينة من الهجرة الثانية gaafni kun gaafa isaan lama deebi'anii yoo rasuula makkaa jiru deebi'anii suuraa rasuulli warra makkaatiin wal ta'e amantii fudhatu ammallee ofirra deebi'an jechuudha gaafuma madiinatti deebi'an kana dubbiin gaafa rasuulli lola badriitiif qophaawaa jiru kana yoo nu deebinee madiinatti irratti galle sallamnaa calee irra salaamanna jedhan falam yarudda caleeyna salaama nu jalaa dide jedhan salaata kee jiraam nu jalaa dide tuuba akkasitti dur rasuula si salaamnaa nurra deebifta gaa wal beeynu san salaata keessa maaltu gale jedhanii riwaa muslim keessatti maaltu gale maaltu gale waqaala rasuulli akki jedhe nafi salaati salaata keessatti tahee jira shugulan waan nama heewasu jabduudha amma tahee jira jedheen maqoo rabbiitiin baana salaata keessa yoo jirru osoo maqoo rabbiitiin wajji jirru wanni takka niyyaa fi jireenya fi wanni cuftuu qalbiin teenya marruu achi jirti duuba akkasitti waan nama heewasu jira salaama deebisuu hin dandayu inna laa yuxdisu min amrihi maa shaa rabbi amrii ifirraa waan fedhe haarawa godhee nama fida وإن الله تعالى قد أحدث ربي أما هارو بسير وفده ألا تكلموا في الصلاة صلاة كيسة دبتوا لبو نور في وذكري تاتي ملي جريرة ربي وان فئي هارو سنمني سقاف سجير توبا أكسدت صلاة كيسة هاسو سلامتوني لجد فميها وفي رواية عن زيد بن أرقم رواية كيس زيد المرقم الراوديفا أنصار خزائيوت إني قال زيد كجد كان أحدنا تكون كينني تهجد فكون كينك صحاباني تهي يكلمك دبس تهي صاحبه واهلة في الصلاة صلاة كيس ولينها سوانجد نمو صلاة والمديو رابطو فاتحة مقرعة ولينها سوانجد هاسو leetii dhufte har'a barreetii makiinaan karaanis nuun jabaatteetuma haasa'uma jechuudha kana tattahee akkanuma tattahee fi salaata kee jira jechuudha salaata akka sun obbo ajaa'iba keenna kun gaasoo haasa'uun jiraatee ka ajabaati keenna kun warri saabaa qalbii warra jabaa malee keenna kun salaata yoo taate jajjabaa yoo haasa'aa yoo salaannee keenna kun salaataan jedhamu ormo sanuma malee hattaa nazalat haga buututti tokkoon keenna saahiba isaa salaata keessa dubbisa haga buututti ayaanni haafizuu tikfadhaa jechuudha. على الصلوات صلاة وانشنان الرت تكفتا رت تكفتا دوام الرت والصلاة الوسطى صلاة جالتو تاتي رت تكفتا كيسفو صلاة جالتو تاتي صلاة أسرع صلاة رت تكفتا جيجو وسطى جيجو جالتو جيجو صلاة جالتو تاتي رت تكفتا كيسفو إيغا عمي دبتي خاصي الرت يتفوني صدركا إسي بيسيسو لأن أسرع سنجبو جيجو وقوموا دابتا لله ربي دابتا قانتين ساكتين جلسوا على تاتني جلسا أما وما قراتا سملي هاسوا برورا جلسا دابت آجتشون بوناني نمو جلسا جتشون هاسوا نندبا وسو آيان نتو نمبوين اندرتي نمو ولين هاسوا دران هجا هاسوا صلاة هجا هاسوا صلاة كسي السلام بافتايا كسيتي سلام بافتاني بابو مس الحصى دلقا دي ديكو دلقون صلاة كيساني جرمون جرو أديسا كان في البخاري baaba masti suquu alhasaa ciirracha suquun jira fissalaa salaata keessa soo jirtu ciirracha tuttuquun jechuu akkan bakka itti sujuuddu tana dalagaa kunu tuttuquu harka keeti ni jira moo hin jiru ni jiraayaa dalagaan hagasi umaan qabu baabu masti baaba suqiinsa alhasaa ciirracha fissalaa salaata keessa ciirracha tuqee wal qixxeessuun jira eeya عن معيقب معيقب را أذيفر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول كينا قال نجد في الرجل مرتي قربا كيست نجد في حكم الرجل يوكان في شأن الرجل حال قربا كيست نجد يسوي كوالكتس قربا سنو التراب بيه والكتس حيث يسجد بك سجود كيست بيه والكتس فتيا أكا أغان جلجبان وراني fardeen bareedaa karaa kun hin jiru dhukkeewwan ni walqixxeeffatan haala gurbaa walqixxeeffatuu keessatti ni jedhe rasuulli qaala ni jedhe in kunta yoo taate faa'ilan dalagaa yoo taate walqixxeeffatuu dalagaa yoo taate fawaahidi tan takka qofa dalage yoo ati dhagaa walqixxeessu biyyee walqixxeeffadhu malee hin hafu jechuu taate fawaahidatan fal mashruucu waahidatan karaa tasii godhamte takkumaa jechu walqixxeessuuf takkuma yeroo takka akkana walqixxeessuun ni dandeessa lamatti deebituuni dalagaa biroo seente jechuu yoos hedduu itti deddeebitee wal qixxeessinaan salaata sirraa bada niyyaan kan kee gara biraa tara jechuudha duuba akkasitti fa'inna rahmata tuwaajihuhu hadiisa jedhu kan buluuqa jira riwaa tana jabdu kun takkuma qofa jechuudha hawda ofirraa dhiisaa yookaan takka hagas dalagaani waa wal qixxeeffatu yeroo takka homaan qabdu jechuudha dalagaan hagasii salaata keessa salaata namarraa hin balleessitu baabu idan falatati daabba baaba yoo futtifatte addaabbatu yaabbintee fi salaa salaata keessa yoo si jalaa futtifatte yaa futtifate jechuun maal futtifate jechuun suuta suutan si jalaa hiikatte jechuun futtifatu beeytu haada keessaa ilmoonni futtifatte yoo jedhan yookaan haada keessaa sangaanni futtifate yoo jedhan akkam jechuun hiikkatima jechuun hiikkatima jechuun mee akkam godhanii kam goota amma ati salaata osootti jirtu gaa karaa salaanni si ga'e gaangee tee lugaamtee deemaa jirta yoo ati gadi dhiifte firraani si jalaa tarti lugaama qabatteetuma salaatatti oofte lugaama qabda gaangee asuma dhaabdee lugaama akkas dhiifte lugaama qabatteetuma dheereffattee salaata seete seheetti jiru si jalaa suuta gaa deemuu fedha kam godhan salaata keessas dalayda jechuudha farda as qabda takkadduun salaatta takkadduu isas qabda akkana jechuu bara dalagaan hagasii hin balleessitu jechuu salaata عن أبي برزة الأسلمي أبا برزة كجم أسلميوتا تركف برا أديف ميا رب سر رجالة أنه صلى أبا برزة كن صلاته يوما قياتك كيست على الأرض دكر صلاته يوما في غزوة غزوة الخوارج قاف أمة خوارجات لولو ديم جنان الذين يقال لهم حرورية سان حرورية بي حرورية جنانت ولك بمنسان بحوراء قرية من قرى Al-Kuufa biyya Kuufa biyyi Hawaarijaan gaafas itti walitti qabamte sun Kuufa. Kuufan Iraaqii keessa biyya jirtu tana ga'a. Wakaana alladhii yuqaatilum idzaaka huwa mahlab binu abii safra duuba namni lolaanii ture mahlab ilma abii safra kana duuba abbaan barzaa kunilleen isaanii lol'uuf deeme yaa Hawaarijaa kan. Hawaarijtoota lol'uuf deeme. Hawaarijaa jechuun orma namni tokko yoo maasiyaa dalagee ni kafara jedhu. maasiyaa dalagaan ati kafarte jechuudha. Isaan biratti wanni maasiyaa tahe marru dhoowwaa jechuudha. Maasiyaa dalagaan ni kafarta. Ati muslimaami jechuudha. Zambii takka dalagaan alabbaati jechuudha. Aqiidaa akkanaa qaba. Duuba sallaa yooman fi ghazwatin guyyaa tokko ni salaate fi ghazwatin lola lola khawaarijaan lole keessatti in salaateya. Walijaamu haala lugaamni daabbati yaabbii isaa biyya harkasaa keessatti ta'e. haala lugaamni daabbatii yaabbii isaa biyya harka isaa keessa taateen salaateya fajacalat ni taate addaabbatu yaabbin isaa tunaazicuhu duuba yaabbin isaa tunaazicuhu ta isaan falamtu taate jechuuni duuba ta isa bubbuttu taate jechuu falameen sanuma ta isa bubbuttu taate wajacala duuba inni illee ni ta'e yatbacuhaa ka isii jala deemu taheya tunaazicuhu ka isa bubbuttu taate achi deemtee inni illee jala deema salaatuma keessaa jala deema re faqiila lahu isaan jedhame fi zaalii kana keessatti isaan jedhame fa'akadaha sii qabe summa raja'a alqahqara eegana bakkatti deebi'a bakka dhaabatee deebi'a achi jala deema duyda duuban as gara deebi'a qiblarraa ammoo goru akkana gana abbootii kam godhatte jedhanii yoo inni salaatee irraa bahe gaafatan salaata keessa akkam deddeebi faqaala akki jedhe inni hadiisa fidan inni gazowtu an duulee jira yookaan qabsaa'ee jira ma'a rasuulillahi rasuula rabbii wajjin sallallahu alaihi wasallam sitta ghazawaatin duuba lola jaha qabsaa'ee jira jedheen ow sab'a ghazawaat yookaan lola torba qabsaa'ee jira ow samaan takki saddeet qabsaa'ee jedheen shakki haga siin taate adada lakkoofsa sii keessatti shakke hagana qabsaa'e washahitti dhufee jira teeysiirahu laaffisoo isaa mara dhufee jira jedheen bakka rasuulli ummata isarratti waa laaffise mara dhufee jira jedhenan yookaan washahittu argee jira teeysiirahu laaffisoo rasuulaa ta'in ummata ofirra waa laaffise mara argee jira jedhee waliin jalaa dhokate hin jiru maraa quba qaba jedheen wa inni aniin kun kuntu tahe duuba wa inni in kuntu wa inni duuba wa inni aniin kun in kuntu yoo ta'e wa inni an in kuntu tahutu an raaji'a deebi'aa tahutu ma'a daabbati yaabbiti ya wajjin deebi'aa tahutu ahabbu ilayya duuba isii waliin akkana deddeebi'aa salaataa tahuu kanatu ahabbu ilayya gama kiyyat irra jaalatamaa min ana da'aha isii dhiisurraya tarji'u ka deebitu ilaa ma'alafiya gama dheedasii yookaan gama okayasii ka deebitu isii dhiisurra isii wajja akkana deddeebi'uu kanatu irra gama kiyya jaalatamaa yoo isii ka gama dheedatti deebitu ka dhiisu taate fayashuqqu alayya narratti jabaata fayashuqqu alayya narratti jabaata maalini duuba inni mana kiyyatti galuu narratti jabaata yoo isii ofirraa ta dheeddu ofirraa dhiisee dheedeta achi tartee salaata jalaa hagan jiru ofirraa na jalaa kutte fayashuqqu ni jabaata alayya narratti isyaani manzili mana kiyyatti galuu narratti jabaata lianna manzilahu kaana baciidan manni fagoo faloo tarakaa wasallaa lam yati ahlahu إلى الليل لبعد المسافة بك كمال فقو أكمال فقو سلا لكن ياسين قال وإني ألين كن وإني ألين كن الشرطية خبرها وهي وهي كان قونامي وإني يو ألين كن كنت تاي أن راجع عن ديبي آتي وإن يو أن وإني يو أن إن كنت تاي أن راجع ديبي آيوتي مع دابتي يابتي يوجي يوديبي آته أحب لي قمك يد الرجال تمانا من أنا دعها إسيدي سرا سيدي سرا يجو سيدي سرا توبة وإن كنت وإني كنت توبة وإني أني كنت إن كنت يوتي أن راجع ديبي آيوته مع دابتي يابتي يوجي يودي ديبي آته يجو كلا ديبي قبت إيه ديبي آيوته أحب لي كما كيت الرجال تما من أنا داعي سيد إسرة سنتو كما كيت الرجال تما يا سيد إسرة تر يؤك ديبتون إلى ما ألف يا جما دوبا إيدا سيسا إيدا يوكان مرقى سيد ديبو يوكان جما من أسيك دران برت ما ألف يا جتوني بك دران برت جتولي ما ألف جتون بك دران بوهر وكم مرقى سيد ديبو أرى سوى جد ديبي أتهوتو كما كيت الرجال تما جنين فيشق عليه يو سيسا إيسه narratti jabaata manatti galuuni narrattu galuuni rasuulli waan akkanaa laaffise hayni kun waan qabdu salaata keessaa isii qaqqabee gizee isiin na duratti naan deemtu achi jala deemaa gizee kaan duubatti akkana deddeebi'aanii kun waan qabdu jedhe yoo amma gadhiin salaata keessa jira jedhee isiin baafattee dheedha sitti tarta bakki ani itti galu fagoo manni kiyya galuun natti halkan qixxee asiin jabaata kanuma jabeeffatuu naa wayya jedhe duuba waan xiqqoo xiqqoo gaa yoo itti ati ijoollee ifitti hiitee salaata keessa bakka gaarii itti gaanama ifitti dhujjira akkanatti firra bubbutaa qaba'aa firra salaata fidadha hayni sun womaan qabu yaa womaan qabu. عن عائشة رضي الله عنها ذكرت دبت حديث الخسوف حديث خسوفان دبت وإيه جيني إفنان الأب الرانو دبت وقال نجد في هذه الرواية رواية كيس بخاري نجد بعد قولي جت رسولتي نجد إيه rasuulli gizee duubatti deebi'u sani ibidda arge jedhe walaqad ra'aytu jahannam jahannam ni arge jedhe yaxximu ba'duhaa ba'dan tuuba hagariin isaa garii caccabsu arge jedhe gariin jahannabii kana hagarii caccabsu arge wal caccabsa wal caccabsa duuba wal nyaata akkana arge jedhe gariin isaa garii caccabsu arge jedhe ورأيت فيها إبدا جهنم سن كيسني أرجع عمرو بن عمرو بن لحي amrii ilma luhayyii arge jedhe duuba amrii ilma luhayyii isa keessa jirre wahuwa inni alladii isa sayyaba karaa godhe assawaa'iba wareega ka dura karaa godhe isa jedhan wareega ka duraa karaa godhe sani nama wareega dur duuba wareega nama dura karaa godhe wareega horii ka biyyatti wareega sheek ibaluu jedhanii kattin qotanne jira kan gurguranne jira ka foon isaa hin nyaanne jira ka yoo ala bul waraabessi hin nyaanne jedhantu jira ka leencintu hin jedhantu jira kan agartanii isin kuga dhaqqabdanii waan akkasii sangaa akkana jira wareega jedhan ala bulus hin barbaadan maali kasheekotaati owliyootati jedhanii hin barbaadan yoo ala bulanis hin barbaadan wareega wareega kasheekuseen jedhanii hin barbaadan yoo hin fe'atan hin qotatan hin gurguratan womaa jechuudha namni waan kana dura karaa godhe isa kana jedhama duuba walaa tuxbasa can kala'in walaa maa'in linazri saahibaha bakka feete yoo dhufu marga abbaa fedhe yoo ni dhaqu irraan dhoorgan wareega hin dhoorgamu bakka fedhe warruu fedhe dhaqee marga yoo inni nyaate wareega itti namuu ittiin bu'u bishaan irrallee hin dhoowwan in hasala maa araada min shifaa ilmariid akkasitti waa takka irraan dhoorganii waa takka illee irraan dhoorgan isa kana namni dura karaa godhee gadi dhiise isa ya akkasi ka karaa godhee duraa gadi dhiise isa kanatu gadi dhiise isa kanatti gadi dhiise duuba isa jahannam keessatti argee jedhee intaloo takkallee arge jedhe rasuulli ka isii sanii adurree fuula sii keessa boccoortu arge jedhe adurreetu akkanatu jahannam keessatti boccoora jedhe laahiya tarakataha hiyallatii haba isitu hidhe jedhe dur isiini laa axa'amataha hin nyaachifne ولا تركتها إسيلة قد إثنة سلا ديمتي دشي كي سوا بربادتي حتى ما تتقدوتو تجيشو قلت كافرة قروا واني عذاب اتدبا لي كفر ما سي وجيني أدري حق إسيل دوتو هي تمنى كيسات نياتم قد إثنة أكاسي تجيبت أدري سانتو جهنم كيسا فولا سي بچورتو انتلسان اللي أرقيج إيه رسول لكنا في دوبة تجيشو دوبة أستيقا إني في دوني ibiddatti fuula deebi'anii yoo salaataan homaa rakkoon hin jiru jechuudha rasuulli jahannam ibidda isaa salaata kee jiru dura fidanii salaanni irraan badu ibidda dura yoo ibiddi si dura jiraate salaanni hin badu jechuudha waan gabbaramaa takka fuulatti deebite yoo salaatte salaanni kee hin badu ibiddi ni gabbaramaa warra gabbaru jira rasuulli fuulatti deebi'ee salaate homaa hin badu jechuudha homaa hin badu baabu laa yuraddu salaamu salaamni hin deeffamu لا يرد السلام سلام سلام لنديفم في الصلاة وصلاة كيف تجر سلام لنديفم يا توبة أكث السلام سيلا لنديبسني عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا إرجع جابر بن عبد الله في حاجة حاجاتك كيسة ركوتك كيسة رسولنا إرجع قاف نكون قاف غزوة بني مصطلق سن غزوة بني مصطلق كعائشة جل جل بتقافتي نا إرجع رسول فانطلقت من ذيبه ثم رجعت إيجانا قام رسولا هجاسا تمري أستيبيجل وقد قضيت هال هجاسا تمرين أستيبيجل هجا رسول التنيرك ثاني تمري ديبيجل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم رسول التنيرفجل فسلمت عليه السلام من أجل فلم يرد ديبهن علي سلاما نرد ديبهن سلاما نرد ديبهن وان ديبهن فوقعني أرقم في قلبي قلبي كي يكيس سمى الله به وان ربين إسا أعلم بيكت أرقم جل wanni rabbiin natti beekutu qalbii tiyya keessatti argame rasuulli salaama na jalaa eega dide anuman waa balleesse cubbuu wahii an dalage jedhee hiraara rabbi malee namni biraan beekne qalbii tiyya keessatti argame فقلت نجد في نفسي لبوت يا كيس لعل نسها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي وجد علي نرت آري جتشوسها أني أبطأت أنين كن إباية جتشوفي أنين كن إباية yookaan ta'akkartu booda aane jechuuf rasuulli narratti aane jechuuf si haa jedhu summa sallamtu alayhi ammallee itti salaam madhe jedhe falam yarudda alayya yeroo lammataallee narratti hin deebifne jedhe inumaa aarri kamree kun kan jabaate dhufee jiru fawaqaanii argame fi qalbii qalbii tiyya keessa xashaddu irra jabaan min almarrati dhuudhaa yeroo durarra ka jabatu natti argame jedhe amma yaanni summa sallamtu alayhi eegana amarraa sadaffallee irra salaamadhe faradda calayya yeroo sadaffaa keessatti narra salaamate jedhama baadama faraga min salaatihi salaatarraa baanan narra salaamate فقال رسول نجل إنما منعني بروننا دورك أن أرد أن ديبي سر عليك سرت وننا دوي أني كنت أنا تتي أصلي كصلاة تتي سليم سرا إن ديبي نجل دوبا ركوع في سجودة ساجر نربو سلا ينان إني يابي الرجل نما يابتي ديبي hatiin salaatu jira hin beeytu gaa wanni ati beeytu hin jiru wakaana rasuulli ni tahe alaa raahilati yaabbii isarratti tahe mutawajjihan haala garagalaa taheen ilaa gayri qiblaa gama qiblaa malee haala garagalaa taheeni yaabbii isarra tahe salaataa deemu jireen ammoo qiblatti fuula garagal tanaaf salaama irra salaammataa oolan salaamu alaykum rasuulli salaata keessa jira ammoo gara qiblaa malee fuula deebi'ee salaata imala yoo jiraatan salaata sunnaa garuma feete fuula deebitee salaata jechuu yaabbirra yoo jiraatan garuma yaabbiin tee deem duruma allahu akbar jettee dhaabdee qibla fuula deebitee hidhattee eegas garuma siin deem marru sii qibla fayyinamaa tuwallu fasamma wajhullaa kulli rabbi achitti jira waa takka dhoorgan hin jiru saniif akkanatti irratti salaammataa oole salaamni eega ayaanni sun buute hin jiru jechuudha baabni irraa booda baabul khasri baaba kalee qabatuun dhoorgaa jechuuti yaafi salaati salaata keessatti kalee qabatanii salaatuun kalee kalee jechuun akkan as maal jedhu akka warra dargiisanii as qabatanii sirbanii akkas jechuudha warra dargii zamana maaqii kana beenu gaaf kennaa san as as qabatanii sirban as qabatanii asii waliin sirban jechuudha kana qabatanii yaa maal akkas warra amaara dhaqqabee si duraan dhaqqabne gaa'ee tigiree jalaa baanee baabul khasri baaba kalee qabatuun jira fi salaa salaata keessatti akkana qabatanii salaatuun عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أن يصلي, أن يصلي الرجل قربان صلاة الراد مختصرا مختصرا هالا كليك أبتاتينيا كليك أبتي أبتي صلاة الراد مالف جناني تشبه باليهود يهودا أكنك أبتني صلاة تكسر ريوان بخاري أكسر يوكن أو لأنه راحة أهل النار ورّي بالداقي زي هربافة أسكبتين جهنم kanaafuu yahudaaf fakkaatuu fi warra jahannamii fakkaatu marruu dhoowwaadha akkasi qabatanii salaatan dhoowwaa boona illee warra boonallee jechaan inni kun marruu haala gaarii miti dhoorgaa subhaanaka wa bihamdika